Ini radio Izwi ya Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo abanyamurenge n'abagwanyi b'abamayimayi baratanye mu mitwe ejo kuwa gatatu mu gitondo abo bagwanyi b'abamayimayi bateye imihana yo mu minembwe muri teritwari ya fizi intara kivu yo mu bumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dukurikije ko tubibona ni intambara igoye ni intambara inaremereye ni intambara tubona isa n'ibyo yo muri mirongo icyenda na gatandatu ntabwo muri iyi myaka yose ntabwo turabona intambara iremereye gutya inyaga inka zingana zitya yica abantu bangana barya uwo ni jean paul ruhosha umuyobozi wa congo today ishyirahamwe riharanira amahoro n'ubumwe bw'abanyekongo turavuga no ku badereva b'amakamyo bidoga iyugagwa ribandanya ry'umupaka hagati y'u rwanda na uganda ku ihagarikwa ry'umwe mu bagirizwa kuba bishe umuntu bamuturiye muri zone nyakabiga mu myiyerekano yiyamiriza ukwitoza ubwira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana waramutse Aloysi waramutse Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi perezida felix Tshisekedi aheruka gutorwa hamwe n'uwo yasubiriye joseph kabila ejo kuwa gatatu bavuze ko bumvikanye gushinga leta y'ubumwe inyuma y'ibiganiro bagiranye ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho Tshisekedi yatsinze amatora yakurikiwe n'ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere ryabaye mu mahoro kuva icyo gihugu cikukira mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu uwo mutegetsi w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yisanze abwirizwa gusangira ubutegetsi mu itangazo bashikirije hamwe ejo kuwa gatatu Tshisekedi na Kabila bavuze ko naho urunani Front Commun pour le Congo rufise abashinga amateka benshi izo mpande zibiri zizotwarira hamwe mu gushinga leta y'ubumwe ibi babishikirije inyuma y'urugendo Tshisekedi yagize mu ndwi iheze muri Namibia aho yashikirije agashavu kuko atashoboye gutsindira inama nshingamateka kugira abashe kwitiramwo umushikiranganji wa mbere igihugu cya zimbabwe cyo kuwa gatatu cyashikirije ko kibabajwe n'ingingo yafashwe na leta z'ubumwe za amerika yo kongereza ibihano ikiringo cy'umwaka ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe bamwe mu bategetsi bacu perezida wa amerika donald trump mu ndwi iheze yarongereje ikiringo cy'ibyo bihano byatanguye gufatwa mu mwaka wa bibiri na kabiri ku bantu ijana hamwe n'amashyirahamwe harimwo perezida emerson munangagwa hamwe n'uwo yasubiriye robert mugabe bagirizwa guhungabanya agateka ka zina muntu perezida trump yavuze ko abo bantu ari intambamyi kuri politike mpuzamakungu ya leta zunze ubumwe za amerika abategetsi bo muri leta ya amerika bavuga ko ibyo bihano bizofutwa imbere y'uko perezida leta ya perezida emerson munangagwa ihindura amategeko yo mu gihugu cya zimbabwe abangamiye ubwigenge bwo gutangaza amakuru hamwe n'umwidegemvyo w'abanyagihugu leta ya venezuela yategetse ko ambasaderi w'ubudagi ava muri icyo gihugu kuko ashigikiye yuan guaido asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ari mu rugamba rwa politike na perezida nicolas maduro leta yategetse ko ambasaderi daniel crina azoba yavuye mu gihugu mu masaha mirongo ibiri n'ane iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho ambasaderi kirina abonaniye na guaido ku kibuga cy'indege i karakasi ku munsi wa mbere atahutse mu gihugu umushikiranganji w'ubudaga agejwe imigenderanire heiko mas yashikirije ko iyo ngingo itumvikana kandi igiye gutuma ibintu biyangara aho gucureha mase yavuze ko ubudage hamwe n'ibindi bihugu bya buraya bashigikiye guaido ubutagisubira inyuma inyuma y'amasaha leta ya venezuela ishikirije iyo ngingo icegera cy'umukuru w'igihugu wa leta z'ubumwe za amerika mike pence yavuze ko amerika izohagarika nayo viza mirongo irindwi n'indwi harimwo iz'abategetsi muri leta ya maduro hamwe n'imiryango yabo Pence yongeye kuko leta ya Trump izobandanya yegeka ibiriko biraba kuri leta ya Maduro gushika umwidegemvyo ubonetse mu gihugu ca Venezuela. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo kuwa gatatu yashikirije ko yocika intege mu gihe ibivugwa kw'igihugu ca Korea ya ruguru kiriko kirongera kiriko kira igihugu cya koreya ya ruguru kiriko kirongera kubaka amahinguriro y'ibigendajuru vyoba ari ukuri inyuma y'iminsi mike trump yigambye ko imigenderanire yiwe n'indongozi ya koreya ya ruguru kim jong un ikomeye mu gihe ayo makuru yoba ari ukuri avuga ko vyoba bibabaje kandi ibizokurikira ari ukurindira amakuru atangwa n'impande zitandukanye avuga ko koreya ya ruguru congeye kubaka ico kibanza cari catanguye gusambura inyuma y'inama yahuje abategetsi b'ivyo bihugu mu mwaka uheze inyuma y'uwo mubonano wa mbere wa na kim i singapore mu mwaka uheze perezida kim perezida donald trump murambariye yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo ndongozi ya koreya ya ruguru yemeye gusambura ikibanza gikomeye cyo kugeragerezamwo irungikwa rya misile ntibiramenyekana ibizokurikira ibivugwa kuri korea ya ruguru mu gihe vyoba ari vyo ariko umuhanuzi mu vy'umutekano mu gihugu muri amerika john bolton yashikirije ku munsi wa kabiri ko amerika ishobora kongereza ibihano kuri pyongyange mu gihe kim atohagarika porogaramu yiwe ya nikleyeri mu turere two gukoraniriza hamwe abantu mu micungararo yo mu karere ka baguze mu bumanuko bushira ubuseruko bwa siriya abahunga bahunga ku bwinshi abagore hamwe n'abana bari kumwe n'abantu bato bato barahambije abandi baheba ikirindiro cya nyuma cyari kigisigaye kigisigayemwo abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri siriya ayo masanamu yakwirakijwe ku mbuga ngurukanabumenyi ejo kwa gatatu aho abategetsi hamwe n'abarwanyi bo muri mu muhari force demokratike siriye bashyigikiwe na leta z'ubumwe za amerika basiguye ko abandi bantu ibihumbi bibiri bahisemo kuva aho muri icyo gisagara cya baguzi
urakoze aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho ubushikiranganje bw'umutekano bwerekanye ejo ku munsi wa gatatu umwe mu bagirizwa kuba bishe umuntu bamuturiye muri zone nyakabiga mu myerekano yiyamiriza ukwitoza ubwira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkuru nziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka mu biro by'igipolisi kijejwe iperereza biri muri zone rohero niho umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga ibiza yerekaniye ku mugaragaro woyagirizwa icaha co kwica umuntu abanje guturigwa Pierre Nkurikiye yatangaje ryari uwo muntu yafashwe n'ico yafatiwe igenekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri guheze abajejwe umutekano barafashe ngaho mu gisagara ca Bujumbura umuntu yitwa Ntakirutimana Celestin uyu duhejeje kubereka akaba ariwe yaturiye wa muntu yigera guturigwa mu gihe cy'imigumuko murabye amasanamu y'ingeno rya muntu yaturiwe yafashwe na bamwe muri mwebwe cyane cyane iradiyo na televiziyo bita renaissance ari nayo yari yemerewe yonyine n'abajya bari bagumutse ko ishobora kubifata murabye rero kuri ajya amasanamu murabona umuntu yari afise ifirimbi zibiri imwe yasa n'umuhondo akongera akaba yari afise icyuma gituma amajwi aba maniniya megafone niwe mubona kuri ajya amasanamu yanaze ujya muntu bahavuye baca baturira niwe yamunaze hasi hanyuma aca yongera aha amategeko bagenzi be b'abagumutsi bari kumwe yakoresheje kiya cuma kiduza amajwi ko babandanya bamuturira hajya muri kiya kibanza umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yishimikije amasanamu ubwo bushikiranganji bufise amenyesha ko amatohoza abandanya nuko n'abandi bagirizwa ivyaha bitandukanye vyakozwe mu gihe c'inyirekano muri bibiri na cumi na gatanu bose babandanya kuronderwa kugira bashyikirizwe ubutungane icyo rero twashaka kubwira abariko baratwumviriza abarundi n'abanyamahanga ni uko umuntu wese azi yuko yakoze icyaha muri kiriya gihe muri iriya migumuko yaba uwishe umuntu uwimvye ibarabara ibyaha byose byakozwe muri irya migumuko n'ubu abo bantu barabandanya baronderwa aho bari hose ku isi ntihagire rero uwushira agati mu ryinyo yaba ujya yabikoze n'amaboko yiwe yaba abamutumye aho bari hose ni kabiri na rimwe tukazobafata bose kandi tubashikirize ubutungane gushikaho abantu bazoheza bakamenya yuko hariho ikizira igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko abafatwa muri kino gihe bagirizwa ivyaha vyo muri bibiri na cumi na gatanu Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano akavuga ko n'uwo nta kiruta imana Celestin ari mu minwe y'ubutungane yiyemera yemerera ko hari abamutumye abamutumye yarabavuze kandi namwe bwe musanzwe mubazi natwe tumaze kubavuga inshuro nyinshi si ngombwa ngo tubagaruke ko igikuru ubu nuko bica vyandikwa bikaja muri dosi nabo iyo bari birirwa bariyeza hariya muri bimwe vy'agatekazi na muntu bagiriza ahubwo leta twebwe ingaha du- dukomeza dufata abo batumye kandi tubakorera amadosiye kugira baheruke mu butungane maze baze baze babone gukubitwa intahe mu gahanga ubu yishwe aturiwe ku igerekezo rya ndwi ukwezi kwa gatanu muri bibiri na cumi na gatanu ku murango uriva muri zone nyakabiga yarazwi ku izina rya leonidas misago ubwicanyi bwiyamirijwe n'ubutegetsi bw'u burundi buca bubwegeka ku bahamagariye ugwaruka kuja mu myiyerekano muri abo harimo pacifique ninazwe yararongoye ishyirahamwe fokode nabo nyene yahavuye yiyamiriza bukeye abakoze ubwo bwicanyi avuga ko we nabo bari bafatikanije urugamba rwa politike batahamagariye abaje mu myiyerekano kwaka ubuzima abo batavuga rumwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika mu rwanda bamwe mu bashoferi bajabuka imipaka bakoresha umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda gushika ubu bariko bakoresha umupaka bakaga itumba baraganya bavuga ko bamaze iminsi mu nzira kandi ko kubera urugendo rurerure bategerezwa kugira byabateye igihombo umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yasimbiye ikaga itumba araduha inkuru y'idonido
ku mupaka wa kagitumba uhuza u rwanda na uganda mu gice cy'iburasirazuba bw'u rwanda mu karere ka nyagatare ibinyabiziga biremereye bimwe birinjira mu rwanda ibindi birasohoka bigana uganda ni mu gihe ibinyabiziga biremereye byacaga ku mupaka bagatuna nawo uhuza u rwanda na uganda mu majyaruguru y'u rwanda ubutegetsi bw'u rwanda bwahisemo kubiyobereza kagitumba kubera imirimo y'ubwubatsi iri kubera ku mupaka bagatuna witegereje muri rusange urabona ko kagitumba haba ibinyabiziga biri kwinjira ku butaka bw'u rwanda n'ibirusohokamo ni kimwe kimwe nyuma yo kuzuza ibisabwa ariko ku butaka bwa uganda n'u rwanda ibiparitse ni byinshi abashoferi b'amakamyo bavuganye n'ijwi rya amerika barababaye barimo abari babanje kugera ku mupaka wa gatuna bagemuye ibicuruzwa mu rwanda bagasubizwa inyuma ngo banyure kagitumba n'aha kagitumba bamwe baravuga ko bo batazi iyo bitera byerekeza ariko barategereje nyine bwana john bosco wasimwe ni umunya-uganda kuona hii mabadilisho ya mpaka ya boda mbili, sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona, wanatuambia msubiri kidogo, msubiri urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato mutegereze gato mutegereze gato twe ntituzi neza ngo habaye iki kiraturuka he turareba nyine ikibazo gishingiye ku kuzenguruka hanyuma urugendo buriya turutangira tuyinjira mu muhanda iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana inzara itumereye nabi nicyo kibazo dufite hano nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi ine gatuna icyo ni icyumweru cyose kandi na magingo yasinze ikijya mbere hiyo ni wiki mzima, na saa hii mi sijui kitu kinaenda mbele.
bwana asimwe na bagenzi be bakomeza kugaragaza uruhuri rw'ibibazo bari guhura nabyo muri ibi bihe u rwanda na uganda bitarebana neza Sasa shida gari zimeongezwa mafuta, kitu ingine ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi ikindi kandi ku bashoferi kidushegesha ni ukuzenguruka ukaza ukicara utazi ikijya mbere igihombo ni kinini cyane haba kuri leta haba kuri databuja haba no kuri njyewe kuri njyewe amafaranga yaranshiranye gahunda za bosi yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye kandi bosi yongeye ibitoro nicyo ni igihombo na upande wa bosi aliongeza mafuta na hiyo ni hasara.
aba bashoferi baravuga ko ari igihombo kubera intera ndende bagiye bakora kuva gatuna ka gitumba baravuga ko byibura bamaze gukora ibirometero bibarirwa mu ijana bari mu muhanda muri aba bashoferi basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa gatuna basabwa kuzenguruka ka gitumba barimo abari barangije kwishyura ibisabwa ngo binjire ku butaka bw'u rwanda gatuna nahamaze iminsi itanu ariko ukwishyura road user nari nayishyuye pasiporo banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye ariko baza kumbwira ngo mpe ntegereje ngo hari ibibazo biriho ariko nanjye sinabaza byinshi nkatwe abashoferi nyine eh, ntabwo tuzi icyo twaba tuzi ariko nuko badohorera ibyo dufite ni ibyabo bakabyakira twebwe bakatureka tukisubirirayo imirimo yo kubaka umupaka wa gatuna uhuriweho n'ibihugu ifatwa nk'imwe mu mpamvu zo kwifashisha uwa kagitumba u rwanda ruvuga ko ishobora kuzarangira mu kwa gatanu uyu mwaka abashinzwe abinjira n'abasohoka kuri uyu mupaka wa kagitumba batubwiye ko muri rusange ntacyo batangaza gihabanye n'ibyatangajwe na guverinoma kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwana richard sezibera yavuze ko ibibazo by'imibano mibi hagati y'u rwanda na uganda biriho kandi bitari bishya avuga ko biri kuganirwaho umubano na uganda nawo uzagenda neza harimo ibibazo ubu ngubu ariko ngewe tuzi neza ko uzagenda neza turi abaturanyi iyo abantu baturanye habamo ibibazo kandi tuba turabiganira ndizera ko bizagenda neza gusa hari ibibazo uretse aba bashoferi babuze ayo bacira n'ayo bamira ku mupaka wa kagitumba muri nyagatare hanagaragara abanyarwanda batari bake bafite ababo biga muri uganda bivuze ko kuva u rwanda rwabuze abanyarwanda kujya muri uganda uwigagayo ashobora kuguma yakarangiza amasomo akabona gusubira i rwanda cyangwa se akemera gutaha agaheba amasomo ye mu gihe ibibazo bitarava mu nzira uyu wo mu murenge wa matimba tumuhimbye yayisha ari mu bafite abavandimwe be biga uganda hari abiga muri universite muri secondary n'abiga muri primary Mm.
ufite nk'abavandimwe bangahe bigayo ni benshi cyane kuko mfiteyo na famiye ni benshi ntabwo navuga ngo ni- navuga umubare kujya kubasura ko ntabwo byemewe kuko kuri hara kuri boda ntabwo bemerewe umunyarwanda gusohoka mu gihugu ngo ajya muri uganda ntabwo turamenya neza uko tuzabageraho cyangwa uko bizagenda kugira ngo twongere tubabone ariko turakeka neza ko wenda hari impinduka izaba abafite ababo muri uganda bagatanga ibyifuzo icyo twifuza nyine ni ukugira ngo ubusabane bwongere buboneke hagati y'u rwanda na uganda kugira ngo tubone ibyo twabonaga ibyo twafatagayo cyangwa n'ibyo bafataga ahangaha egisipoti na impoti byongere bitere imbere iki nacyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga akavuga ko leta yagifasheho ingamba ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari cumi n'itanu ikora kuri ku gihugu cya uganda byo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe iyi mibano itangiye gutosekara hagati y'u rwanda na uganda imyaka ibiri igiye kwihirika u rwanda rurarega uganda gucumbikira abashaka kurugirira nabi barimo abahoze ari inkoramutima z'ubutegetsi buriho guhohotera abaturage barwo n'ibindi uganda nayo ikarega u rwanda ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo bigamije kwihungabanyiriza umutekano aha bagira ubusa ijwi rya amerika ikagitumba ku mupaka w'u rwanda na uganda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inyuma y'intambara imaze indwi ibera mu rurenge hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi b'abamayimayi ejo mu gitondo abo bagwanyi b'abamayimayi bateye imihana yo mu minembwe intara ya kivu yo mu bumanuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari muri kongo mu karere k'imisozi miremire ya minembwe muri segiteri ya rurenge abaturage bakomeje guhunga imigwano iri hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'umutwe w'abamayimayi bo mu bwoko bw'abapfureru gadi mukiza nzabinesha aragaruka kuri iyi migwano intambara yabaye ino ni intambara iri hagati y'abungeri b'abanyamurenge hamwe na ba mayimayi bakomoka mu mu bwoko bw'abafurero Eh, ikaba i- iri rurenge eh, niho yatangiriye rurenge kuko ariyo inka nyinshi baragiye ziba ziri hanyuma eh, ubu none ikaba yasatiriye minembwe eh, hano mu muhana mukuru nyine wa minembwe cyangwa se mu mihana yegereye minembwe imihana bahunze umuhana wa rutigita bahunze umuhana wa gaseke imihana ya ya irumba biziba za ruguru biziba zepfo gasorogokiyo ndetse ngo yahiye ndabarisha erike ni umuturage wo mu biziba yabwijwe igihe amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ko birukanye mayimayi yaturutse mu mu kabanzu baraza batera mu biziba baraza bagera ku isoko ya kane niyo umwe wabo yaguye natwe hakomeretse iwacu Eh, none gusubira inyuma ba- basubira mu matemanika gadi mukiza nzabinesha umuyobozi wa komine ya minembwe asobanura yuko bakomeje gutakira ubuyobozi bwo hejuru bwa gisirikare kugira ngo bwohereze ingabo guhosha izi ntambara zi- zimaze kugwamo abaturage barenga cumi na babiri n'ibihumbi by'inka bigatemagugwa abasirikare urumva gatabara ni ukugira babahagarare hagati kuko abo bose ga barwana na naba n'abasivile barwana ari abasivile eh, bi- bikagora nyine uburyo bwo kubakiza ariko bari bagiye ari nk'icyo bagiye gukora n'ubu nibyo barimo FRDC iriyo n'ubu ko turahamagaza abandi dutabaza ba komanda bakuru turavugana na regima turavugana na komanda eh, wa, wa secteur eh, ndetse ko turateguza amanama yo kugira ngo abasoda baze tubasobanurire cyane ikibazo uko kimeze kugira ngo leta eh, ifashe eh, ahangaha nyine amahoro agaruke umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya rurenge bwana kabumbe efuremu yemeza yuko intandaro y'iyi ntambara imaze icyumweru cyose yatewe n'abamayimayi bahoraga baza kunyaga inka z'aborozi b'abanyamurenge kabumbe efuremu akomeza kugaragaza ko hari imihana myinshi y'abaturage b'abapfureri iri rurenge yatwitswe n'abanyamurenge b'aborozi harimo umuhana wa monda kuna mingine mitatu ililungula na tunajua mingine ya mwingine tu mmoja mhonda ndio ililungula izi ntambara z'uyu munsi zibaye mu gihe ari abasirikare bari boherejwe guhagarika iyi migwano iri hagati y'aborozi n'abamayimayi rurenge ariko mayimayi banyura inyuma iza gutera mu minembwe izi ntambara za mayimayi n'aborozi zibaye mu gihe segiteri operasiyoneri sokola de sidi sidi kivu iri mu gikorwa cyo kurwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri muri teritwari ya uvira ariko ikaba itaratangira kurwanya imitwe iri muri teritwari ya fizi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu amajyepfo tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na jean paul hosha umuyobozi wa congo today ishyirahamwe riharanira amahoro n'ubumwe bw'abanyekongo yatanguye amubaza uko babona ikibazo cy'iyo ntambara kirakomeye hariho intambara hagati y'abanyamurenge n'abafurero n'ababembe ndetse na gurupe y'abarundi mushingira kuki muvuga ko abo bantu ari abarundi mwabibwiwe n'iki ni abari ku rugamba abari ku rugamba hari abantu bavuza induru mu kirundi bavuga ikirundi bariho batuka abanyamurenge ko ari abatutsi bari bubamare kandi bababwira mu kirundi niyo mpamvu tumenye ko harimo abarundi abo bantu barapfa iki batekereza ko igihugu ngo kiranyazwe ngo ubwo babahaye komine or urebye iyo komine yatanzwe ni komine yatanzwe muri minembwe kandi minembwe ituwe n'ababembe n'abafurero n'abanyintu n'abanyamurenge ariko bariho barabikoresha agensi abanyamurenge ubu hamaze gupfa abantu makumyabiri na batandatu ubwo tuvugana aha hamaze kunyagwa inka ibihumbi bine iyo komine yatanzwe na bande komine yatanzwe na leta ya kongo isimwa na perezida ariko igitangaje ni uko byarangije bigahinduka bibaye ko ikibazo ari abanyamurenge abo bantu barimo kurwanya igikorwa cya leta ya kongo cyo gutanga komine bivuze rero ko barimo kurwanya ubutegetsi urebye ni ibintu biri biteye urujijo cyane abantu abayitanze ni abakongomani ni leta ya kongo abarwanya abo bantu nabo ni abakongomani none ko iyo komine yatanzwe n'ubutegetsi abantu bakaba barimo kurwanya icyemezo cya leta ubutegetsi bwa kongo burimo burakora iki kuri icyo kibazo icyo ni cyo kibabaje cyane ubu bwakabaye aribwo bwafashe iya mbere kugira ngo bubashe gukemura ikibazo ariko urebye nta kintu gifatika leta iriho ikora mwigeze mufata leta ya kongo ngo muyibwire muti dore ikibazo uko giteye mu bakurure mu bazane ku aho imirwano irimo kubera muti dore abantu barashize nimutabare cyane umureperezanta wa kongo today mu minembwe yagiye gutakira abasirikare cyangwa se komanda uhari uri umusirikare uhari ukomeye umukoroneri amubwira ko atarahabwa orudire na erarashiye cyangwa se n'inzego zimukuriye ubwo rero sinzi ikindi kintu twakora urenze aho ngaho dutegereje icyo bamubwira ko bamuha iyo orudire ariko hagati aho na n'ubu nibyo turiho dukora turasaba leta ya kongo ko yabyitaho igatabara igahosha izo ntambara ndetse n'amahanga akadufasha guhosha izo ntambara kuko ni ugutoteza uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ni jenoside iyo ubona basibura intambara ishingiye ku moko ni ikibazo gikomeye ejo bundi twavuganye n'umwe mu bakuriye abungeri b'aho ngaho intambara irimo kubera aravuga ngo ubwo leta nta kirimo ikora ngo bagiye kwirwanaho aho leta ntiyaba yarabyihoreye kubera ko ibona abanyamurenge basa nk'aho bagiye kwikemurira ikibazo bagahitamo gushyamirana n'abo ngabo muri izo ntambara biragoye ntabwo abasivire se bafite imbunda barwana bate abantu bafite imbunda abantu bariho babatera ni abantu bafite ibikoresho by'intambara bishasha barabihabwa nande icyo ni urwo rujijo dufite twibaza aho babikura nihe ubibaha ninde muramukeka
abo dukeka twakwirinda kubivuga nonaha ariko dutekereza ko hari ababibaha arwana bafite babikuyemo cyangwa se urebye n'ubushobozi bari basanganywe ntabwo bwabahaga kugira ibyo bitekerezo hari umuntu ugomba kuba uri inyuma y'ibyo bintu none muratekereza ko birimo byerekeza hehe mukurikije uko mubibona dukurikije two tubibona ni intambara igoye ni intambara inaremereye ni intambara tubona isa n'igihe yo muri mirongo icyenda na gatandatu ntabwo muri iyi myaka yose ntabwo turabona intambara iremereye gutya inyaga inka zingana zitya yica abantu bangana batya ivi rurenge ikaza ikaba igeze mu minembwe uyu munsi ni intambara ishobora gufata akarere kose ndetse urebye na rejo yose kuko abantu barwana ni abantu bazi icyo bakora bafite n'ibikoresho by'intambara wowe rero wari usanzwe ufite ishyirahamwe rishishikariza abanyekongo kwiyunga no gushyira inyuma ibibatandukanya bagaharanira ibibahuza amahirwe yawe mu guhosha iyi ntambara bwana ruhosha urabona ari ayahe ubundi twari twarabikoze neza twari dufite abareperezanta mu moko yose bariho baragerageza kudufasha kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyarangira n'abasaza bandi b'abanyamurenge bariho baravugana n'abo bantu ariko urebye harimo izindi mbaraga ziva ahandi hantu ziriho zirwanya iyo rekonsitirasiyo turiho dukora reka ngushimire cyane bwana jean paul ruhosha murakoze cyane murakoze namwe cyane munyamakuru ku bijyanye n'ikiganiro cy'amagara y'abantu umuganga avura indwara zikarira abakenyezi silvestre bazikamwe yaganiye na mugenzi wacu diane ndonse kuri kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko muganga silvestre bazikamwe umuhinga mu kuvura indwara zikarira abakenyezi asigura ko indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iterwa n'imwe mu migera yitwa hpv ku bw'amakari yayo iyo igumye mu mubiri ica ituma iyo ndwara yigaragaza muganga abandanya asigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika cumi atarumva umusonga wayo rero iyo bajya kutubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona urabona ubwinjire bw'igitereko ruri mu mubiri si cyo kimwe n'ibere ibere ku mukenyezi uraribona riri inyuma nawe aragira bakaribona umugabo ubwinjiriro bw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tuhashikire ibyo bikomere rero twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko indwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bagize amabanga ugasanga baratanga uko n'amaraso aryamye ugasanga nk'ufise amashuka yera arabonye ko igitore cy'amaraso kandi atari mu mihango mu gihe umukenyezi yaba yipimishije buri mwaka iyo ndwara muganga silvestre avuga ko byoroha ko ivugwa igakira abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu nibo ahanini bategwa ako kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso biba byarenze ihaniro ni ukuvuga ko n'uwumuvura aramubarira ati ndapfufa haje sindakuvuye kuko haba hasigaye guharura imyaka mikeya kugira ngo yitabe imana nicyo gituma rero icyo tuhamagarira abantu mu Burundi turabona yuko iyo kanseri batarayimenya neza duhamagarira rero abantu b'abakenyezi kuva ku myaka mirongo itatu ko boza bizanye ata kimenyetso babona kuko muri iyo myaka haba hageze kwifata umuntu ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka mirongo ibiri muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwana kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko ibyo rero ibimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona dukeneye yuko bapimwa icyo kimenyetso kitaraboneka ubwo bubabare butaraboneka kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo ni ukuvuga rero ko utayakora icyo kintu ntikimwerekeye kandi ibyo bikomere bashobora kumarana ni nk'imyaka cumi atakimenyetso na kimwe indwara ikwirakura ishobora kuvugwa igakira mugabo batanabizi batabibariwe batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubarira bati tugomba dukure igitereko cyose bategezwa kugikurayo bagaca bashyirako n'ukundi kumuvura bagakoresha ibyo bita shimiyoterapi indi miti izimbye cyangwa bagakoresha radiyoterapi ibyo navyo mu burundi ntavyo dufise ubuganga bwo mu burundi iyo byatandatuye bakuraho igitereko mugabo andi maseri yasigayeyo niyo asigara ari icumu birashoboka ko umuntu ayirinda ikintu cya mbere ni ukwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo ni ukuvuga ko bategetse kugira amabanga yo mu rugo iyo rero bishitse ntibakundire bakagira umutima muke bakoresha udukingirizo icya kabiri ni ukwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi ibintu by'isuku nke umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa ku bana bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'itatu barakingirwa iyo ndwara mu kuronswa urucanco muganga silvestre bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ndwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bubifashijwemo n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu oms umaze gutangura gupima kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo muganga avuga ko mu bapimwa icya gatatu cyabo bama basanga bafise iyo ndwara ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika